Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeedha. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata eebila 16 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 8 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaqaaduu Muradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa Allaamaaxaatii fi ibsa hanga'oonni naannoo Tigraay kennan. waa'ee ajjechaa godina wallaggaa lixaa aanaa begiitti raawwate waa'ee dhimma nageenyaa buqqaatota eertiraa gondar kaabaa keessa jiranii akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isinaaf feera amma kan dursu oduudha garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsi naannoo raayyaa Allaamaaxaa ture milishoota naannoo jiraniin kan uumamedha jechuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo leetinaant jeneraal Taaddasa Warrade beeksisan. Ittaanaa pirezidaantichi ibsa har'a kennaniin bulchiinsi isaanii naannoonni humnaan to'achuu barbaadu hin jiru jedhan. Kantiibaan yeroo kan magaalaa Allaamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa gama isaaniin hidhattoonni Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa cabsuudhaan naannoo raayyaa Allaamaaxaa to'atan jedhan jiraattonni kurna kumaan lakkaa'aman sababaa walitti bu'iinsa sana qeerraa buqqa'aniiru jedhaniiru. Durataan koree eenyummaa walloo Amaaraa obbo Haayiluu Abarraa VOA'f akka ibsanitti dugdee magaalaa Allaamaaxaa akka jiru naannoleen raayyaa Allaamaaxaa hidhattoota tigraayin qabamaniiru jedhan kunis diigamuu waliigaltee piriitooriyaa mul'isa jedhan ittaana pirezidaantiin naannoo tigraay kan yeroo jeneraal taaddasa warrada kibxata har'aa sabaa himaaf ibsa kennaniin mootummaan federaalaa naannolee falmisiisoo kan ittiin jedhe falmisiisaa miti naannolee tigraay beekamoodha jedhee bulchiinsi isaanii kan amanu ta'uu dubbataniiru. mootummaa federaalaa waliin naannolee kana keessatti bulchiinsi waraana sana booda hundeeffaman akka diigamaniif hidhattoonnis hidhannoo akka hiikkatan caasaan poolisiif nageenyaa akka diigamu waliigalteerra kaa'ameera jedhan akkasumas waraana sana booda kan mindeeffaman hojjettoonni mootummaa akka gadhiisan naannoleerraa kanneen ta'an maqaan iddoof alaabaan akka ka'u waliigallee jirra jechuudhaan jeneraal taaddasan dubbatanii jiran. buqqaatonni lafa qonnaaf manni jireenyaa isaanii gadhiisamee akka deebi'an ni taasifama. fedhii ofii isaaniitiinis bulchiinsa fedhan filatuu jedhan mootummaan federaalaa bulchiinsichi caasaa jiru jala akka turu barbaada bulchiinsi tigraay kan yeroo garuu naannoo isaa jala akka ta'u ejjennoo qabaa jechuudhaan ibsan guyyoota darban keessa naannoo raayyaa allaamaaxaatti kan uumame milishoota gamasii buqqa'aniif hidhattoota raayyaa allaamaaxaan naannoo amaaraan caaseffame gidduutti ta'ee jechuudhaan ittaanaa pirezidaantichi dubbataniiru gama biraan walitti bu'iinsa naannoo raayyaa allaamaaxaatti ka'een. bulchaan aanaa raayyaa Allaamaaxaa Mollaa Darraba'u ajjeefamuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru haala ajjeechaa sanaa garuu ibsa bal'aan kennine.
Quubsama baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii jiranuu fi godina Gondarii kaabaa aanaa Daabaat bakka Alamwaat jedhamutti argamu keessa namni jiran tokko mucaan isaanii qaama hin beekamneen jalaa fudhatame mucaa isaanii kana deebisanii argachuudhaaf birri kuma dhibba afurii gaafatamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Lammi Eertiraa kan ta'anii obbo Mohaammed Usumaanii mucaan isaanii kan waggaa kudha lama Amaan Mohaammed guyyaa kudha sadiin dura bitootessa 26 bara 2016 yommuu mana barumsaarraa gara manaatti deebi'aa ture. Namootaan eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa baajaaji jedhamuun butamii bakka hin beekamnetti dhoksanii jiru. Maallaqa gaafataman kana harkaa waan hin qabneedhaa fi karaa irratti ba'anii namoota kadhachaa akka jiran. abbaan mucaa kanaa ibsanii jiru baqattoonni gochii akkanaa kanaan duras bakka sanatti mul'achaa akka jiru kan ibsan yommuu ta'u bulchaan ganda quumsanni sun keessa jiru obbo Minaalee Gimbinee yommuu mucichi butamee fudhatame barsiisaan biraa tokkos butamuu isaa VOA'tti himanii jiru. buqqaatonni quubsama alamwaaci keessa jiraatanu akka sodaa nageenyaa qabanu kan ibsuu isaanii kan eere gabaasaan voa gabra mikaa'el gabramadiin dhimma kana irratti dhimma barataa mucaa kanaatiin wal qabate hanga'oota naannootii fi qaamolee nageenyaa irraa deebii argachuudhaaf yaalii taasisuus dhimmicha ordofaa jirra jechuu irraa kan hafe bal'inaan odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenye himuu isaanii beeksisee jira. yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleella iraanii israa'el irratti raawwatteen wal qabate akka babal'achaa hin deemnee fi yeroo ammaa waan sodaan mul'achaa jiruuf pirezidaantiin joo baayidenii fi muummichi ministeeraa iraaqii wal arganii dhimma kana irratti mari'achuun isaanii beekameera oduun kun ittaanee isinii dhiyaata.
pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayidan wixata kaleessaa muummichi ministeeraa iraaqiin innaa simatanitti. iji hundumtuu iraan irra ture xumura torban darbee iraan haleellaa seena qabeessa ka jalqabaa israa'el irratti raawwatte haleellaan sun yaaddoo waraanni bal'aan naannoo sanatti ka'uu malaa jedhu dhaqqabsiise haalli kun isis irratti qabsoo waliin ta'uun geggeessan dhimmootii dinagdeef walabummaa anniisa iraaq akkasumas dhimmootii adeemsa gara ammayyummaatti geessu irratti mari'achuu ka fedhan karoora hoogganoota lamaanii kasirnaa duraan karoorfame kan waayit haawusitti geggeeffame dukkaneesse. hoogganoonni lamaan iraaqiif yuunaayitid isteetsi gidduu ka jiru michummaa tarsiimoo waariinsa qabuuf kutannoo qaban mirkaneessaniiru waliigaltee tarsiimoo waliigalaa kan bara 2008 yuunaayitid isteetsiif iraaq gidduutti irra ga'ame ilaalchiseellee mul'ata qaban mari'ataniiru hoogganoonni lamaan ibsa waliin ta'uun kan kennan erga baayidan muummicha ministeeraa shiyaa al sudaanii waliin wal arganii booda. gama biraan aangawoonni waayit haawus iraan haleellaa sana geggeessuu dura of eeggachiisa ifaaf cimaa kennitee turtee gabaasa jedhu falmaniiru dubbii himaan nageenya biyyoolessaa joon karbii gabaasa akkasii kan waa'een hin baafne ittiin jedhan karbiin akka jedhanitti mee yaadaa iraan ennaa kaatee israa'eliin bilbila kaaftee israa'el kiruuz misaayilaa dhibba sadiif dirooniidhaan si haleeluu fan jedha jettee ennaa akeekkachiistu jedhan. kun hin taane jedhaniiru itti dabaluudhaanis deebii israa'el kennitu murtii israa'el murteessitu jedhanii dhimma isaa isaanumaaf dhiifnaa jedhan yuunaayitid isteets haleellaa qilleensarraan iraan geggeessite akka kufaatitti ibsitus hoogganaan iraaq walitti bu'iinsa israa'eliif hamaas gidduu naannoo sana keessatti yaaddoo guddaa ta'uusaa hubachiisaniiru.
arjoomtonni addunyaa deeggarsa sudaaniif kan oolu doolaara biiliyoonii lamaa fi qabxii tokko gumaachuu isaanii pirezidaantiin biyya faransaay imaanu'eel maakaaroon beeksisanii jiru.
biyya wal waraanaan bututte sudaan keessa ka jiru rakkoo gargaarsa namoomaa hanqisuuf jecha arjoomtonni sadarkaa addunyaa doolaara biliyoona lamaaf tuqaa tokko gumaachuuf waadaa seenaniiru jechuudhaan pirezidaantiin faransaay imaanu'eel maakroon beeksisaniiru maakroon kana ka dubbatan. tattaaffii gargaarsaa maallaqni akkaan itti hanqateef deeggarsa walitti qabuuf ka qophaa'e koonfiraansii sadarkaa addunyaa paaris keessatti geggeessame innaa xumuramu haasaa dhageessisaniin ture muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa antoonii guutaresh addunyaan uummata sudaan akka hin irraanfanne gaafatanii wal waraansa erga jalqabee waggaa tokko guute kun akka dhaabatuuf waamicha dabarsaniiru niiyork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin guutaresh waraanni kun. waraana siiviilota kuma hedduutti lakkaa'aman galaafateef kurna hedduutti kan lakkaa'aman kanneen qaamni isaanii hir'ate irratti geggeeffame jedhan waraanni kun waraana uummata miliyoona 18 kanneen beelli hamaan isaan mudate irratti geggeessame jedhanii hawaasichi baatii dhufu keessa balaan beelaa isa mudachuuf jira jedhan ministiriin haajaa alaa jarmanii analeendaa baayerook akka jedhanitti balaan kun balaa harki namaa fidee iji keenyatu arguu addunyaarraa. hamaa akka ta'e rakkoon daa'imman qe'ee ofiirraa buqqa'uu geggeessamaa jira garuu jedhan anaalendaan wal waraansi kun waggaa lammataa qabatee ennaa jirutti keessumaa oduu guyyaa guyyaatti dhageenyu keessaa irraanfatamaa adeeme jechuun ni danda'amaa jedhan tokkummaan mootummootaa akka jedhetti uummanni miliyoona saddeet ta'u bakka amansiisaa barbaacha qe'ee isaarraa ka godaane yoo ta'u kanneen miliyoona tokkoof tuqaa saddeet ta'an biyya ollaatti baqatan wal waraansi sun lubbuu namoota kuma kudha afurii olii yoo galaafatu. kanneen kuma soddomii sadii ta'an madeessee jira uummatichi walakkaan jechuun miliyoona 25 kan ta'u gargaarsa namoomaa eeggachuuf dirqameera.
gara biraatiin walga'ii idilee addunyaa dhimma gargaarsa namoomaa sudaan irratti magaalaa paaris keessatti taasifame irratti yuunaayitid isteetsi gargaarsa dabalataa doolaara miiliyoonii dhibba tokko arjoomuu ishee beeksiftee jirti gumaachi haaraan kun gargaarsi namoomaa yuunaayitid isteetsi amma ammaatti sudaaniif taasifte biiliyoonii tokko akka ga'u kan taasise yommuu ta'u gargaarsichis lammiilee sudaanii biyya keessatti jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi warreen biyya ollaatti baqatanii fi kan oolu akka ta'e beekameera. namootni wal waraansa sudaan kanaan wal qabatee jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu miiliyoonii 25 akka ga'uus ibsameera gara oduu walakkeessa bahaatti yemmuu darbinu immoo deeggartoonni lammiilee palastaayin kutaalee yuunaayitid isteetsi ijoo ta'an keessa jiranu hiriira taasisanii jiru tibbana kana oduun kun kunooti bal'inaan.
deeggartoonni faalisxiin wixata kaleessaa daandii yuunaayitid isteetsi hedduu kan kutaalee shikaagoo ilinooyi kaalifoorniyaa fi niiwoork kutaalee paasifiik kaaba gama dhiyaa keessaaf riqicha beekamaa kutaa kaalifoorniyaa jiru irratti namoonni baay'een hiriiruudhaan imala guyyaa danqanii oolan deeggartoonni faalisxiin waraana gaazaa mormuudhaan kutaa kaalifoorniyaa saan firaansiskootti kan argamu riqicha gooldan geet jedhamu cufan riqicha toora konkolaataan irra deemu ja'a qabuuf ol fagaatee ijaaramerra hiriirtonni hedduun konkolaataa dhaabatee jirutti cancalaan ofidhanii konkolaataa karaa darbaa dhorkan poolisiin daandii gurguddaa to'atu kan kaalifoorniyaa akka jedhetti namoonni digdama to'annaa jala oolaniiru. hiriirri mormii kun daandii konkolaataa gam lamaaniin dhufu yeroo hanga tokkoof yoo danqanis daandiin martinuu amma banameera oreegan keessaa namoonni daandii danqan jedhaman 52 niiwoork keessaa hiriirtonni mormii 150 shikaagoo keessaa kanneen kudhanii ol ta'an to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beeksiseera akka gabaasa assosheeted pireesitti deeggartoonni faalistiinotaa daandiiwwan gurguddoo riqichaawwan magaalaalee gurguddoo danqan kun yeroodhaaf daandii gara buufata xayyaara sadarkaa addunyaa shikaagootti argamu kan ooheeritti geessu cufanii turan imaltoonni hangi tokko konkolaataa ofii keessaa ba'anii gara buufata xayyaaraatti miilaan akka deeman dirqisiise ergaan koloolessa torba hamaas haleellaa israa'el irratti raawwate qabee shikaagoo keessatti guyyaa guyyaadhaan hiriirri farra waraanaa geggeessamaa ture.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa bagiitti walitti bu'iinsa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiru walqabate namoonni sadii ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sababni ajjeechaa kanaas sakatta'iinsa tibbana kana humnoota mootummaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo barbaachuudhaaf taasisaniin kan walqabateera jedhameera. Tsaayi Daamxoo dabalata qabdi.
akka jiraattonni godina wallagga lixaa aanaa beegii ganda lalistuu lophii ta'uu isaanii himan jedhanitti aanaa beegii keessatti walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiru lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira jechuun ibsaniiru yeroo dhiyoodhaan asitti humnoonni mootummaa sakatta'insa waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa aanota godina wallagga lixaa keessa socho'aa jiru jechuun gidduutti namoonni nagaan ajjeefamaa jiru jechuudhaan sagalee ameerikaaf himanii jiru. namni jiraataa godina wallagga lixaa aanaa beegii ganda lalistu lophii ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan eebila torba bara 2016 lammiileen nagaa sadii ajjeefamaniiru ganda lalistu lophii keessatti jechuun himaniiru.
Sakatta'insa waraana mootummaatu bahanii dhufanii mootummaa nagaa nama sadan tokko itti bahanii ajjeesanii darban. Kaleessa guyyaadha naannoo aanaa beekii ganda lalistu lophii jalatti. Sadiin qaban deemtuma keessa dhufanii shanii agartanii ittiin naannoo nagarree naannoo keessatti deemaa jiru naannoo garbaarmanii kanarraa nagarree nama achumarra rukutanii madarba. Yaaddoo jajjabaa jira taatiin jira sanarra keessurra du'aan beekumsaa noollee jedhee uummati baay'ee sodaa guddaa qabaa inni kaan babbaqatee deddeemaa gara firaatti babbaqatee.
Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf qoodan kan biraan yaaddoo wal fakkaatuuf maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo dhiyoo dhiyoodhaan asitti sakatta'insa waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa keessa socho'aa jiru jechuun rakkoo jiraattotarra gahaa jira jedhan ennaa ibsan.
Makalaakaa waan jedhamuuf namni gara yabaluu jedhamutti baqachaa jira. Namoota hedduun achitti baqatee warra kana karaa sadiin itti marsanii bakka sanatti jechuudha warra isaatti yeroo obsaniiti kan ajjeefaman.
Yeroo waraanni mootummaa gadi dhufu namni maaliif baqata naannoo sana?
Sababa isaan nama ajjeesaniif jechuudha. Kanaan dura naannoo sanarra waraana bilisummaa Oromooti kan sochii gochaa ture. Hawaasni naannoo kanaa nama meeshaa baatee dhufu nyaata dhowwachuu hin danda'amu. Isaa sodaadha jechuudha. Kanaaf kanumarraan kan ka'eetu hawaasni kun baqatee dabalootti gannammaa jiru. Maaliif yeroo baay'ee sarara sun naannoo suuraa naannoo riqichaati jechuudha. Waraanni sirra naannaa waan ta'eef hawaasa kanaan nyaata nuu kennaadhanii waan nyaataniif nyaateen dhoowwatu iddoo kanatti nyaachisa waan jiru kan ka'e jechuudha. Kan tarkaanfiin akkanaa hawaasa kana irratti fudhatamaa jiru jechuudha.
Namni kun itti dabaluudhaanis ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii roomu.
Jaasaan mootummaa ture gidi gane naannoo baadiyyaa raana hundaaraa beekii gidaanii qabatee godina wallagga lixaa keessatti jaasaan mootummaa magaalaan har'a alaa baadiyyaa hin jiru jechuudha. Ture waggaa sadii afur ta'e irratti gidi gamee jiru. Saba kanaatiif hawaasuma naannoo sana irratti kan tarkaanfiin fudhatamaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Yeroo baay'ee waraanni wal barbaada gaafa warri kun siqanii warra kanatti dhufaa gaafa warri kun siqanii warra kanatti dhufa jechuudha. Gaafa waraanni makalaakaan dhufu abaawwan jiraatti kan gaafa ammoo abaawwan dhufan makalaakaan jiraatti jechuudha. Lamaan wal seeraa gidduutti kan hammatamee miidhamaa jiru. akkuma waliigalaatti hawaasa Oromoo kana jechuudha. Kanaaf jennaan wanti nu gaafan tokkoffaa hawaasni addunyaa kun dhimma rakkoo uummata Oromoo kana jecha uummata Oromoo irratti ta'aa jiru kana qorachuun barbaachisaadha. Uummati du'aa jira waan ta'eef jechuudha. Qorii ijaaree ajjecha Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana tokko tokkoon faana bu'ee ijaa gaafatamuun dirqama jennee amanna jechuudha.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatameera jechuun jiraattonni godina Wallagga Lixaa kaasan ilaalchisee bulchiinsa aanaa beegii bulchiinsa godina Wallagga Lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne yeroodhaaf hin milkoofne haa ta'uti ajjeechaa dhiyeenya naannoo amaaraatti raawwatame jedhame ilaalchisuudhaan sagalee ameerikaaf deebii kennanii kan turan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa laggasa tulluu raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa yookaan immoo dhaabbilee siiviilii irratti kan xiyyeeffatan miti jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate kan hin fudhanne ta'uu ibsaniiru tarkaanfiiwwan fudhatamanis karaa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas hojimaan biyyattii akkaataan eeyyamuun jechuunis ibsuun isaanii ni yaadatama. gabaasa sagalee ameerikaatiif tsaahii daamxoo finfinneerra.
Hayyee amma immoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bara kana taasifamaaf deemaa jiruun. Diinagdeen yaaddoo isaanii guddaa akka ta'e sagalee kennitoonni ibsaa jiru. Ministeerri dhimma hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi hojii fi galii dabalaa kan jedhe irratti kaadhimamtoonni lamman Joo Baayidanii fi Doonaald Tiraamp akka kamitti keessummeessuudhaaf deemaa jiru yaada kana kan jedhu irratti gabaasaan sagalee aamee. ameerikaa iskaat istarni qopheesse ittaanee isinii dhiyaata waliin haa caqasnu.
wiskansanitti filattuu kan taate teeresaa laabs waa'ee diinagdee yuunaayitid isteetsi irratti fi maatiin ishee baasii isaanii akkamitti akka guuttatan irratti yaaddoo qabaachuu dubbatti.
maatii akka keenya hojjettoota ta'aniif bittaa nyaataaf torban torbaniin baasii doolaara dhibba tokko hanga dhibbaaf shantamaatti baasuun ulfaataadha har'a maaltu na barbaachisa. torban tokko booda'oo maal argachuu hin danda'a kan jedhu gatiin boba'aa dabalaa jira maaliif akka ta'es naaf hin galu.
teeresaa laabs waggoota arfan dhufanitti abdii cimanii hojjechuun jireenya maatii hojjettootaanii fooyyessu jedhuun joo baay'idaniin filachuuf akka jirtu yommuu himtu kutaa joorjiyaatti filattuu kan taate faaye booyiling ammoo haalli diinagdee yuunaayitid isteets akka isa bara bulchiinsa joo baayidan hamaa ta'ee hin beeku jechuun. doonaald tiraampiin filadhaa jetti.
an amma umriin koo torbaatamii sadii akkoo ta'ees mucaan mucaa koo umriin kudha torba dhugaan sitti ma bara jireenya koo keessatti haala dinagdee akka kana badaa ta'e hin argine an sagalee koo doonaald tiraampiif hin kenna ji'a sadaasaa dhufutti namni hunduu ba'uun sochii diimaa sana barbaanna sababiinsaa mana maree sanatiif gara pirezidaantummaatti deebi'uudhaan guddummaa biyya kanaa eegsisuu qabna.
filattoota filannoo pirezidaantummaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf dhimmi diinagdee dhimma ijoo yommuu ta'u ji'a darbe qorannoo yaada filattootaa giddugalli qorannoo siyaasa ameerikaa inni haarvard the haaris pool jedhamuun beekamu hojjete irratti qaala'insi jireenyaa dhimma guddaa dhuunfaan isaan ilaallatu akka ta'e namoonni irra caalaan ibsaniiru. yaaddoon kun kan dhufes ministirri hojjetaa yuunaayitid isteets jalqaba kurmaana waggaa kanaatti. hanga eegameen ol qacarrii fooyya'aa ta'e gabaasee osoo jiru dameen eegumsa fayyaa mootummaa fi ijaarsaa hojii dabaluun hojii dhabdummaan dhibbeentaa afurii gadi ta'uu fi daballiin galii itti fufee jiraachuu isaatiin doonaald tiraamp sagantaa maallaqa walitti qabu filooriidaa irratti dubbii dubbatanii diinagdee yuunaayitid isteetsi gara boolla bishaanii gadi fagootti kufaa jira jedhanii kana sirreessuuf immoo namni sirriin anaa jedhan uummanni jijjiirama barbaadaa jira warri dureeyyiin hiyyeessis namni hunduu jijjiirama barbaadu biyyattiin dhugumaan haala gaariin taaniin hojjechaa jirti addunyaa guutuu irratti waan kolfaa taaneerra jijjiirama sanas yeroo dhiyootti argachuuf jirra.
joo baay'idan immoo hiriira naavaadaa irratti taasifame irratti dubbii dubbatanii diinagdee weerara vaayirasii koronaa fi gibira doonaald tiraamp. lammiilee ameerikaa dureeyyii ta'anii fir'iseen miidhame deebisnee kaasaa jirraa jedhan wantoonni deemsarra jiru hojii dhabdummaan haala ajaa'ibaa ta'een hir'isaa jira seenaa naavaadaa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa warra naavaadaa baay'ee hojjetan waliin har'a hojjechuun akkasumas magaalonni kumaatamaan lakkaa'aman guutummaa ameerikaa keessaa ameerikaanonni seenaa guddaa irra deebi'anii argaa jiru. baay'idan karoora isaanii liqaa barattootaa haga tokko haquuf akka jiran himanii kunis diinagdee biyyattii hanga tokko akka fooyyessu kunis diinagdee biyyattii hanga tokko akka fooyyessu dubbatu.
ani barattoota lammiilee ameerikaa warra hojjattoota ciccimoo ta'an irraa idaa yookaan liqii hir'isuudhaa fi gonkumaa hin dhaabbadhu kunis dantaa ameerikaa qofaaf kan nuti hojjannudha dabalataanis diinagdee keenyaaf waan gaariidha amma jajjabaachaa dhufeera.
qorannoo yaada filattootaa giddugalli qorannoo siyaasaa ameerikaa inni haarvard dahaaris poolis jedhamuun beekamu haala qoqqoodiinsa diinagdee biyyattii irratti hojjete akka agarsiisutti warri dimookiraatotaa harka lama sadaffaa kan ta'an diinagdeen biyyattii daandii sirriirra jiraa jedhu warra riippaabilikaanotaa keessaa immoo dhibbeentaa kudha lama kan ta'an qofti abdii kana calaqqisiisaniiru jala gabaasni iskaat istarnis sagalee ameerikaaf qindeesseeru.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataatti qaxxisnaa waa'ee uummata Oromooti. Dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa baarawaa ta'een saba Himaalee irratti dhiyeessa. Sirbinni saba Himaalee kanarratti dhiyeessu. dhiyeessaa jiru quuqamaa fi miira dargaggootaa kan calaqqisuudha yookaan kan kanarratti xiyyeeffateedha jedha haasaa inni kanaan dura daawit galmoo daawitii wajjiniin taasisee ture irra deebinee isiniif dhageessifna irra deebinee waliin caqasu.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa dhiyeenya kana weelluuwwan afaan Oromoo bifa hiphaapitiin saba himaalee suur-sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiktaakii irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ol moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur-sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fi erga aansee ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaalany Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaapiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhatta waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qellamoo Wallaggaa, Dambidooloo, Saasiggattis ni argamu. Kan muraasni immoo naqamtee iddoo Leeqaa jedhamu kana. Faffaca'anii argamu jechuudha sababa garaa garaadha. Innaa kan koo kan dhufe warra sayyoo warra dhabannaa jechuudha. Innaa sanumarraa kan ka'eedha sayyoo kanan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfinee.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti maastar of saramunis jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti muudhasii jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanan yeroo baay'ee waa'ima miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kanan haasa'uuf yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos sooshaal miidiyaarras kan argitu yeroo baay'ee wanta nu hubadhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'uun barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee umtee sirbituun kan salphaa mala garuu isa kanaan namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne natti fakkaatama waa'ee miiraa waa'ee nageenya sammuu haasa'uun waa'ee akkasii of baasanii akkas iftoominaan waa'ee miira ofii wanta akka siyaasaa hin baratamne natti fakkaata biyya keenya keessatti innaa kanaaf fiidbaakii ammattee argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan buutuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallataa jechuudha. maaliif guddisaa buutee dubbachaa jirta afaan taa'e bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafate maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamna nu caalu utuu madhageenya wachi galagalee bira kan darbine.
Sayyoon dargaggeessa gana 24ti. barnoota sadarkaa lammaffaa wallagga ba'aa naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifamee hojiis jalqabee ture.
Hanqanan baradde ogeessa fayyaadha. Meediikaal laabaatoorii baradde. Waggaa tokkoof biyyattiin danbeeyyamu tokko jirti biyya Aggaaroo fi Beddellee gidduu. Achi hojjechaan ture gara ji'a saddeet sagalee hojjeddeen ba'ee jechuudha. Achuun haalli na mijanne waan ta'eef muuziqaa gatiin jaalladhuuf sadhiisee kanatti galee hin jiraatu albaanatti.
Sammuu kee beela'eef kunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni laamoo milkumeedha miila kuma.
Ijoollummaa kootti gaafa sagal bal'inatti fakkaata. Mucaan hiriyaa koo jira ture. Sirba Ingiliffaa fidee Ingiliffa akkuma shaakalluuf fidee wajjin shaakalaa turre. Achi wattuma shaakaluu shaakallu inni akka dhiisuu bayte hangaruu wanta sana gatiin fedha kooteef na fudhateef achumaan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qaba kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamnee waan akkas akkasii mana barsiisatti barreessan ture garuu gadi hin baasnee kan muuziqaa jechuun qabe garuu ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisuu ol qabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf kuma lamaaf kudhanii jechuudha. kanani sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaadu hiriyyoo koo tokkotti waan akkasii naamni kan jaalala jalqabee bara kuma lamaaf kudhan koo tokko. yuunivarsiitii gatuun jalqaba falastii filatte jechuudha. Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreen amma kanatti baasee agarsiisuuf jechuun haala irra ture dhugaan isaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo buleettiin koos immoo kooti turte walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessan turre garuu hiippaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessa iddoon keessaa beessa rakkina dargaggootaas dargaggoo waan ta'eef Suma dargaggoota irratti argu waan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waan jiru waan miira koo waraabee kan laabbisuu qabe sababa sanaa laa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis gabii da'oo weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii sayyoo ilaalchisuun akkas jedha.
Waliin akkasii tiiktookii irratti isaan argee baay'ee na ajaa'ibsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun haala addaatiin haala isatti fakkaateetiin hammayyeessee bareechisee yaada keessa isaa karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hippaappiin firistaaliin isaa seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isaan nuti jennu yeroo nuti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee amma tana. Kanaaf ammadha yeroo siroo jedhu finni dhufaa jirra. Yoo rabbi nu gargaare kun ammoo jeetanii keessan baay'ee.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu ittan fufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhokfachuurraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidha sii jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bulaa.